murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
inkino mpuzamakungu olympique z'i tokiyo mu buyapani zararangiye icese ku munsi w'imana urangiye inyuma y'indwi zibiri zari zimaze ziba leta zunze ubumwe za amerika nizo zatahiye imidari myinshi kurusha ibindi bihugu muri rusange icyo gihugu caronse muri rusange imidari ijana na cumi n'itatu irimwo imidari y'inzahabu mirongo itatu n'icenda ubushinwa bwaje mu kibanza ca kabiri n'imidari mirongo umunani n'umunani irimwo imidari mirongo itatu n'umunani y'inzahabu mu gihe ubuyapani bwarangije mu kibanza ca gatatu n'imidari mirongo itanu n'umunani muri rusange irimwo imidari mirongo ibiri n'indwi y'inzahabu akarere ka afurika katahukanye imidari mirongo itatu n'indwi muri rusange kenya niyo yaje mu kibanza ca mbere n'imidari icumi muri rusange irimwo imidari ine y'inzahabu yakurikiwe na misiri n'imidari itandatu muri rusange irimwo umudari umwe w'inzahabu ethiopia yaje mu kibanza ca gatatu n'imidari ine muri rusange irimwo umudari umwe w'inzahabu afurika yarasubiye inyuma mu midari umuntu abigereranije n'inkino mpuzamakungu olympique za rio de janeiro zo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu aho yari yaronse imidari mirongo ine n'itanu muri rusange n'ikihe cyatumye ivyo bibiba ni ikihe cokorwa kugira ako karere kavyifatemwo neza kurushiriza mu nkino mpuzamakungu olympique zizokurikira zo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane z'i paris mu bufaransa ivyo tuvuga ko mu kiganiro muri isanga twatumiye tarsisi harerimana umuhinga mpanuzwa jambo w'ikigo centre africain des etudes olympique kigira ubushakashatsi ku vyerekeye olympique olympique gifise icicaro i yaunde muri cameroon ari muri canada na steve derick ndizeye umumenyeshamakuru w'inkino yakurikiraniye hafi inkino mpuzamakungu olympique z'i tokiyo ari mu gihugu c'ubusweda batumire mbanje kubaramutsa
mwaramutse muri rusange imbere ko tuza ku turere dutandukanye n'igihugu ku gihugu muri rusange inkino mpuzamakungu olympique z'i tokiyo zagenze gute ku bwanyu mpere kuri wowe tarsisi Eh, nibaza ko byagenze neza kuko turavye ibiharuro twavuga mbere ko habaye akarusho eh, kurusha riyo turavye imidari y'inzahabu kuko eh, imidari y'inzahabu eh, i tokiyo ni cumi n'umwe ah, ah, riyo yari icumi Eh, naho eh, imidari yose ya riyo eh, yari mirongo ine n'itanu eh, kuri mirongo itatu n'indwi ikindi twavuga eh, gihambaye cyane ni uko ibihugu byatwaye iyo midari riyo byariyongereye tugereranije n'ibya tokiyo tokiyo ibihugu ni cumi na bitatu riyo byari icumi ariko rero nk'uko wabivuze bishyigikiye kuri iryo jambo ry'iwawe ni ukuvuga ko tugereranyije muri rusange ibihugu bya afurika byarasubiye inyuma kuko nka kenya cyari igihugu cyari gifise umwanya wa cumi na- na gatanu ubu bikiri mu mwanya wa cumi n'icyenda afurika y'epfo yari ifise eh, icicaro cya mirongo itatu ubu ni igihugu kiri mirongo itatu na kabiri urumva ko ku by'ukuri ibyo biharuro biratwereka ko hari cyabuze gatoyi Eh, mbere no ku bigeme turabona ko mirongo ine n'indwi eh, ku ijana bari baratwaye imidari eh, riyo eh, ariko ubu ni mirongo ine eh, n'umwe gusa Eh, ibyo ni ibiharuro mfise ibyo njejwe kugira ni ukuvuga rero ko ndanezerewe ko imidari y'inzahabu ni iby'ukuri yarongerejwe ariko ubu eh, biraboneka yuko eh, afurika yasubiye inyuma nawe eh, steve derick muri rusange ubona zagenze gute inkino mpuzamakungu za tokiyo inkino za jeux olympique za tokyo eh, ku bwanje nibaza yuko nk'uko mugenzi wanje yabivuze zagenze neza cyane naho zabaye mu bihe bitoroshe bya covid cumi n'icyenda ariko rero uravye ku kibuga ku kibuga ibintu byagenze neza naho hariho abakinyi cyangwa imigwi imwe imwe yagiye irasiba ama- irakugwa mu mahiganwa kubera ikiza cya covid cumi n'icyenda nyene hanyuma ku bijyanye n'umusaruro ndibaza yuko n'umusaruro wura turavye wagenze neza benshi mu bari bitezwe yuko bashobora gutwara imidari barayitwaye hanyuma eh, ku mugabane wa afurika nivyo amarezita umusaruro imidari yaragabanutse cane aho rero niho haca haba ikibazo kuko eh, ubirabye kubera ikiza ca covid cumi n'icyenda ibihugu vyinshi vyagiye mu makarantene vyari mu bintu vyo muri guma mu rugo abantu badashobora gukina badashobora kwimenyereza ariko afurika henshi ubuzima bwarabandanije ahora ndibaza yuko haca harabwa ikibazo kijanye n'ubuhinga ko arico gishobora kuba catumye afurika itwa- itavyitwaramwo neza nk'uko yari imaze kuvyerekana yuko ishobora kuziragenda iduga mu midari ku mwaka ku mwaka muri rusange nanje ndibaza yuko eh, inkino za jeux olympique zagenze neza Ego turiko turavuga kubera zabaye mu gihe kitoroshe mu gihe ca covid cumi n'icyenda aho igitigiri kinini c'abantu mu buyapani batanashaka nuko ziba naho abaziteguye bafashe iyo ngingo ko zobandanya kuba atabarorerezi bariho na bamwe mu- mu banonotsi abaserukiye ibihugu vyabo batashoboye no kuronka imiryango yabo kubaherekeza eh, n'abagenzi kugira ngo babafate mu mugongo hari ico vyoba vyarahinduye ku vyerekeye performance ku vyerekeye kuvyifatamwo ku banonotsi bamwe bamwe canke ntaco vyahinduye tarsis Uh, je nibaza ko uh, kubamenyereye ayo mahiganwa kubona bata utabona abantu bagushyigikiye biragoye ariko ubwo ni ubuhinga ndabona ko uh, abakoca babigerageje Uh, naho nyene hari ibindi bintu bigorana cyane cyane muri izi nkino je nivyo usigaye nigisha moreal cyane cyane kumenya ingene amakuru aca ku matelefone ngendanwa adashobora gukoroga abakinnyi rero ibyo ni ibintu bikomeye cyane ubu byashyizwe ko kuva riyo ni ikibazo gikomeye cyane cyane cyane usanga gishyikira abanyafurika cyane eh, guhanahana amakuru ibintu bica kuri za facebook ugasanga abakoci n'abakinnyi birabasamaza tugaca dushyiraho ko rero n'iki kiza cya korona ibi rero byarabaye ibintu bikomeye cyane ariko nababwira yuko ubwo rero n'ubuhinga bundi bwo kumenyereza abakinyi kandi na komite international olympique n'amafederasiyo international ajyanye n'ibya olympique arabishyigikiye kuvuga rero hari ubundi buhinga bwo gutegura abakinyi bijyanye n'iki kiza n'iki cyaduka bikajyana n'ubu buhinga bwa none usanga amakuru ashikira umuntu ariko arakina umukoci ariko aragira gute bavuga nk'igihugu cya maroc uwatsinze metero ibihumbi bitatu n'abandi n'abanyamerika batari bake ni ukuvuga muri iryo nteguro baciye bakupa ayo matelefone ibyo rero n'ibindi bintu ubundi buhinga bwaje bwo gutegura abakinnyi nawe steve derrick ubibona gute ku vyerekeye izo nkino zabaye mu bihe bicoroshe hari ingaruka vyagize ku banonotsi Eh, ku banonotsi ndibaza yuko birumvikana yuko iyo wiruka uhiganwa wumva akaruru iruhande yawe urumva yuko hariho izindi nguvu ziyongera mu mubiri bigatuma nawe urushirizaho guhiganwa ndibaza yuko hari icyagabanutse cyane ku banonotsi ariko rero umuntu asubiye inyuma akaraba uburyo eh, benshi biteguriyemwo umuntu akaraba eh, ingene benshi bari bamaze imyaka itari mike bahiganwa mu mahiganwa akomakomeye ndibaza yuko byumvikana yuko hari icyagabanutse ariko umuntu abirabye urabona ko yuko eh, hatabujije yuko haba za rokoro harabaye rokoro mondiyale harabaye rokoro zishika cumi na zibiri olympique rokoro kontinantale zigera ku mirongo ibiri n'umunani n'abarenga ijana na mirongo itanu bashoboye kugira rokoro eh, z'ibihugu bari basanzwe bava- bamwo ibyo rero ndibaza yuko iyo haba hari abarorezi bajya gushigikira no kurorera izo nkino eh, turizera yuko benshi eh, hari kuboneka amarokoro menshi cyane ndibaza yuko icyatumye aga- agabanuka n'ayaboneka ndibaza yuko ari ukubura kw'abarorezi ku bibuga hanyuma kandi ntitwibagire yuko mu nkino nk'izi za jeux olympique hari abatrete eh, bagenda bajanye na- n'abari hafi y'imiryango yabo ugasanga eh, birabafasha birabaremesha birabatuma batagira ihungabana nk'iryo twabonye byabaye ku munyamerikakazi eh, simone byabaye kuri osaka ndibaza yuko iyo haba abarorerezi iyo haba eh, abantu bari hafi y'abo bantu nki- nko mu miryango ndibaza yuko byari kugenda neza gusumba ariko nibaza yuko nabyo nyine kubura kw'abarorezi ntaco byishe kinini cyane kuri izo nkino za jezi olympique ikindi novuga nokongera ko gafide jewe niyo kuva mu gihumbi kimwe magana icyenda na mirongo icyenda kuva inkino za atlanta sinari bwasibe iyo mikino Eh, naravuganye rero n'abantu bariyo niko kazi nkora Eh, burya byari bigoye kandi bikagora no ku bakinnyi eh, kwa muri kwipimisha umunsi wose uva mu buriri ukapimisha covid Eh, bi- aho uri eh, ntusubire kumubonane n'abantu ngo uve muri village ugende guhura n'abantu ubwo ni ubwa mbere biba rero cyane cyane ku bantu bakomeye cyane bari bakomeye eh, byarabagoye cyane kuko siko byahora kandi eh, no gushikayo byaragoranye mu bihugu bimwe bimwe byo muri afurika eh, kuko babanza kugira amakontorole y'ibyo bya korona ibyo rero ni ibintu bitahora biba Eh, nagomba bivuge ko byazanye ikintu kitari cyiza mu bakinnyi kandi ku bakinnyi bose ariko cyane cyane mu bantu bo muri afurika byara- byara- byarabagoye cyane naho ku byerekeye klima baravuga ko i tokiyo hari hashushe cyane rwose ari igihe abanonotsi abahiganwa bahiganwa hashushe birengeje icyo hari cyo byaba byarahimbiwe ku banonotsi bamwe bamwe canke mu myiteguro bagira bama bitega ko ibihe bishobora guhinduka ntibiruke mu mu bihe bamwe bamwe baba bifuza ko bokwirukamwo tasisi urabona nka marato bayijyanye mu kindi gisagara ibyo ni byiza ariko turi ko turaraba nk'imetero ibihumbi cumi byarigeme wabonye ko na ah, sifa hasani byamugoye ashitse naho yatsinze Ah, abiruka bari barushe bari barushe cyane kubera ubwo bushuhe ariko ibyo ni ibintu bimenyerewe mu mahiganwa yo ku isi yose na olympique Eh, usanga biri mu byateguwe n'abamenyereza babo bakinnyi mu nkino zose niko ubibona steve nawe yego nubwo ubushuhe nibyo klima ibijyanye n'ubushuhe biragabanya performance naho hari bamwe bamwe ahubwo baba bakeneye ubwo bushuhe kugira bashobore kuronka rezita nziza Eh, ndibaza yuko ataco byishe cyane kuko eh, nkuravye nka marato twakurikiranye yatumye turara ijoro ryose tutaryamye ndibaza yuko byaboneka yuko ubushuhe mu ntango eh, bwari ku rwego rwo hejuru gutangura guhiganwa ubushuhe buri hejuru ya dogere celsius mirongo ibiri n'indwi Eh, ndibaza yuko hari icyo byagabanije kandi uravye ingene nk'urya munonotsi w'umunyakenya yabaye wa mbere eliud kipchoge Eh, ndibaza yuko iyo haba hafutse ndibaza yuko yari gushobora gusubira kugerageza gusubira kwiruka eh, y'amarato munsi y'amasaha abiri ariko rero urabona ko yagiye eh, kure gatoyi eh, y'aho yarageze ama- imin- amasaha abiri n'iminota umunani ndibaza yuko iyo ataba ubushuhe bwari buhari ndizera yuko yari kugira umwanya uri munsi y'uwo onye radiyo ijwi ry'amerika i washington dc eh, mu kiganiro muri sanga aho turiko tuvuga ku nkino mpuzamakungu za olympique z'i tokyo zarangiye ku munsi w'imana urangiye twatumiye tarsis harerimana umuhinga mpanuzajambo w'ikigo centre africain des etudes olympique kigira ubushakashatsi ku bijanye na olympique gifise icicaro yawunde muri cameroon ari muri canada na steve derick ndizeye umenyesha amakuru w'inkino yakurikiraniye hafi inkino mpuzamakungu olympique z'i tokyo ari mu gihugu ca swede Tarsis uravye abateguye izo nkino kugene zateguwe naho zateguwe muri ivyo bihe bitari vyoroshe vy'ikiza ca covid cumi n'icyenda ku bijanye na organisation abateguye uburyo bateguye izo nkino mubona vyagendenze neza baziteguye neza cane nta kibazo cabaye eh, ku buryo bashizeho kugira abo banonotsi bashobore guhiganwa mu makondisiyo ameze neza Eh, abayapani ku bisanzwe nta kibazo mm, mu byo bateguye byose haba inkino zo ku isi zose eh, tugereranije na olympique n'abantu bagiye mu ma- mu- muri ayo majezi olympique kugira barabe ingene babitegura ni ukuvuga abaho twabagije abakinnyi twabagije abajyanye ma- bagiye baherekeje abo bakinnyi barashima ingene byagenze neza kuko eh, babyifashemo neza cyane cyane muri iki gihe eh, kidakomeye ngira mwarabonye ibyerekeye gutanguza ibikino byo gutanguza izo nkino no kuziheraheza ibintu byari bitangajije Eh, ku buyapani ku byerekeye gutegura nta kibazo na kimwe kihari ikibazo gusa cyari kihari ni uko hariho abantu batari bake bo mu bayapani batashaka ko izo nkino ziba ariko urumva zarabaye eh, kandi byari kuba nabi cyane izo nkino zitabaye eh, muri uyu mwaka kuko n'izindi nkino zari zarabaye football yarakiniwe iguraya nba irakinwa nta kuntu rero inkino zo ku isi yose olympique zitari Eh, niko ubibona nawe Steve niko ubibona Eh, ku bijyanye na oruganisation izwi cyane twe dukunze gukora mu bijyanye n'ama evenema akomakomeye ubuyapani ni igihugu cyubashywe cyane kandi ni igihugu gifise n'imico yihariye cyane yabo ibyo rero byarabafashije kugira bagire oruganisation nziza nibyo mu ntango ntibyari byoroshye kuko nko mu mwaka uheze hari oruganisation twari ko turakorana yatumye ashika mu gihugu cy'ubuyapani warabona yuko bageze ku rundi rwego naho bafise n'uwundi muco wo kugira ubwoba cyane ubwa mbere baratinya kubera covid yuko bazokwandura ugasanga benshi baridohoye bemeye kwimuka bakava i Tokyo bakajya kuba mu bindi bisagara bitazobera ko izo nkino za Jeux Olympique ariko ku bijyanye no ku bibuga ku bijyanye n'ahagiye eh, harabera izo nkino hose eh, organisation y'ibijyanye n'ubuhinga y'ibijyanye no kwakira abantu yari imeze neza cyane hanyuma ikindi naco nabonye bagize rokoro twibaza yuko atayindi organisation n'imwe yari yishikako mu gukoresha uburyo bwinshi bwinshi cyane ku bijyanye n'amagara y'abantu ku ma evenema nk'aya y'inkino igihugu cy'ubuyapani cyakoresheje uburyo bwinshi bwinshi cyane burenze kugira bashobore kurinda ingenzi zose zari muri izo nkino za jeux olympique ibyo rero ndibaza yuko n'ijambo urongoye ishamwe mpuzamakungu seyo yarayashyikirije yugara izo nkino yaravuze yuko ubuyapani ari ubwo gukora inkofero kuko bwaraberetse yuko atagidashoboka no mu gihe kidasanzwe kibiza n'indwara birashoboka hagiyemo kwizera ibyo ariko rero ntibitangaje kuko ubuyapani bwavuze yuko bumaze imyaka cumi bwitegurira zino nkino zaraye zisozerewe kuri uyu w'imana ndizera rero yuko ku bijyanye na oruganizasiyo n'abantu bo kukuriye inkofero twizere ko n'abandi bobifatira ko akarorero kuba izo nkino zabaye muri ibyo bihe bidasanzwe kubera ikiza cya covid cumi n'icyenda bavuga ko ubuyapani bushobora kuba bwarose ubuhombe bw'imiliyaridi cumi na zitanu z'amadolari kubera atabarorerezi atabaje kuzirorera ndibaza n'ayandi mafaranga bari biteze mu bihe bisanzwe gukura muri izo nkino itarsis ni ubuhombe bunini imiliyaridi cumi na zitanu z'amadolari birashobora guca inguvu nk'ibindi bihugu byaba byiyumvira kwakira izo nkino byibaza ko hashize ibintu nk'ibyo ibiza nk'ibyo bashobora guhomberamwo cyane aho gukuramo inyungu canke ntacyo bizohinduka icyo ni ikibazo gikomeye cyane ariko uh, abahinga mu byerekeye ubutunzi babikesheje mu nkino usanga barabiteguye nk'ubuyapani nk'ubu buhejeje gutunganya izo nkino barazi neza yuko ibi bya korona bivuye mu nzira uh, yuko ibibuga bakoresheje bagize gute bazotuma bakira amahiganwa menshi yo ku isi bagasubira bakaronka ayo mahera ni ibintu bikomeye cyane hanyuma muri adisi igihugu cy'ubuyapani gitunze nta kibazo uh, na nicyo gituma bagitonye gitunganya izo nkino ibindi komite international olympique yashoboye kugira byiza cyane ni uko ubu basigaye ibihugu biza gutunganya ayo nkino barabibwira hakiri kare urabona nk'ubu los angeles barazi yuko aribo bazotegura amamelbourne nabo muri australia ama inkino zizoba duhejeje inkino za paris hazoza los angeles haze nabo muri australia umva barabyitegurira rero bakabitegura hakiri kare ubuyapani rero bwashikiwe n'izi ngorane ariko nta kibazo kuko ni igihugu kiba gifise uburyo kikaba gifise n'amakompanyi menshi akomeye komeye yo ku isi nibaza ko ata kibazo hari icyatangaje ku bihugu bisanzwe bifise abanonotsi bakomeye muri aya mahiganwa canke ibihugu vy'ibihangange ku bijanye n'abanonotsi twari twiteze niko byabifashemwo ibibanza birimo canke hari icyatangaje oya nibyo twari ko turavuga hariho abantu bitashobotse tugereranyije nka baba tuje muri afurika tukaraba ibyabaye muri afurika dushobora kuvuga nko nka afurika y'epfo yasubiye inyuma cyane cyane muri atletisme ariko ikindi ntobamenyesha ni uko kiriko kiradutera ubwoba ni uko ubona yuko hariho abakinnyi abanonotsi benshi bo muri afurika nk'ubu twavuga yuko nk'ibihugu by'ubuholande igihugu tukavuga nka bubirigi tukavuga nka canada tukavuga nka mbere na etats-unis tubona abantu bava muri somaliya bava muri sudani bava muri etiyopiya aribo bariko baraserukira ibyo bihugu aha imidari ikomeye komeye muri za nkino abo muri east africa cyane cyane bari bakomeye ibyo rero no kubiraba kuvuga ko mu minsi izoza aho twakora twizera imidari dushobora kwibura kuva ku metero mbere magana umunani naho uvuga ufashe kubwo kubigeme cy'ingufu niyo yasubiye semenya akaba ava muri gihugu cya sudani y'epfo biraboneka yuko harimo ingwano iriko iraba yo guteza imbere inkino mu bihugu bimwe bimwe by'i buraya dufashe mbere n'ubutaliyani ngira byaribonekeje ko ata amacakubiri yabishimikiye ku byerekeye inkino bakeneye kuronka abakinnyi bakomeye komeye mbere bigasanga bariko baraja no kuri za nkino abanyafurika bari bakomeye cyane cyane urabona kuri maratoni kipchoge niwe yabaye uwa mbere gusa twari twamwiteze ariko haciye haza abandi ubu muri oranje n'umubiri urumva rero ibyo rero kuvuga ko abanyafurika bari bakwiye kuraba ingene bategura abakinnyi babo nibyo uriko urabivuga nko kuri ibi byerekeye uyu mudamu w'umuetiyopiyakazi yaserukiye ubuhorande sifana hassan yaronse imidari y'inzahabu ibiri na bronze yaronse imidari y'inzahabu ntihenze mu metero ibihumbi bitanu imetero ibihumbi icumi hama aronka umudari wa bronze mu metero igihumbi n'amajana atanu nibyo wariko uravuga wariko uravuga ko abo banonotsi boserukiye akarere ka afurika baserukira ibihugu byo hanze bariko batwara imidari mu bice mu madisipurine abanyafurika bohiganyuwemwo mwobandanizako nibyo twariko turavuga twariko turavuga yuko ubu ni ukuvuga n'ubuhinga abantu bose bariko barakorerako twovuga urabona nk'ubuholande turetse uyu hasifa hariho na geye nawe yaronse umudari kuri marato abdi bashir umubirigi kuri marato hama tutibagiye wa mwigematik wo muri sudani y'epfo yasubiriye semenye byo nabiko ndavuga ni uko bisa n'ibiteye ubwoba cyane cyane kuri ubwo buhinga abanyafurika bahorana ku metero zimwe zimwe nko kuri majana atanu gushyika kuri maratu ko dusanga abakinnyi bava muri za somali bava n'ahandi bari muri ibi bihugu bikomeye kumenya nk'uburande n'ububirigi mbere na canada tutibagiye aho muri sudan tuguze nka tibu yasubiye semenya ku metero ibihumbi magana umunani ntawe kwibagirwa mbere no kuvuga mutazi wo muri sudani asimba rukiramende ava nawe nyene yoba bapfinye nawe yava muri sudani ni ukuvuga rero ubu ni ubundi buhinga bugezwe ko ntibagitinya ab'i buraya n'ahandi kujya kuri izo metero zo kwibuka cyangwa izo guhiganwa abanyafurika bariko steve icyo kibazo ukibona gute cy'abo banyafurika birukira ibindi bihugu bagasanga bariko bahiganwa batwara n'ibibanza by'abagumye muri afurika bagumye baserukira akarere ka afurika ni ikihe kibituma ni ikihe cyotuma abo banonotsi baguma mu bihugu bavukiyemwo akaba ari ivyo baserukira
ariko rero ni ikibazo gica kigaruka kuri afurika ingene itunganya ibintu kuko na icyo kibazo hari n'abandi twamye tukivugana tugati tuntu kuraba neza vuba afurika irashobora kubura abatleti bayiserukira ku rwego rwo hejuru kubera benshi bariko bashima kwirukira biriya bihugu vy'i buraya mbere na hariya muri aziya za bahrene hose harimwo abanya-etiyopiya y'akazi n'abanya-etiyopiya ariko rero nibaza yuko ikibazo n'ibijyanye na organization ingene ibihugu byo muri Afurika bitunganya ibintu ingene bitunganya abatlete kuko igitangaje muri ivyo byose nuko abo batlete baja kurondera imidari nko muri Jeux Olympiques ariko ugasanga mu kwitegura izo Jeux Olympiques n'ayo mahiganwa akomakomeye bategerezwa kuja muri Afurika za Eldoret n'ahandi kuja kwitegurirayo rero ugasanga ahubwo bibateye intege cyane kuko mu ntango Mofara niwe umwongereza Mofara yamuka muri Somalia niwe yatanguye abikora mu nyuma akaja kumara amezi atandatu muri Ethiopia canke muri Kenya yitegura aho rero abanyasomalia batari bake bahavuye bamufatira ko akararo keza batangura kwiruka gushikaho mbere n'ababa mu bihugu biteye imbere nk'impunzi byabakiriye ugasanga nabo bibateye gukunda atletisme gukunda ivyo nkino kubera ivyo uwo munonotsi wabo yashitseko ivyo rero genda bishira mu bijyanye na organisation ikamere no mu bijyanye n'ubuhinga kuko nk'uko wabivuze ikigo tarisisi akorera ndibaza yuko bakwiye kubikorera ko cyane kuko mu myaka ine cyangwa umunani iri imbere turashobora kuzobura abatleti baserukira afurika neza kuko benshi bazoba bahisemo kwirukira biriya bihugu biteye imbere hanyuma kandi n'ubushiruka bute prime de competition ndibaza yuko birazwi muri afurika ingene bimeze ariko ba bashitse hanze iyo birutse batwara iyo midari baraziza prime cyangwa udushira ukabute bahabwa ingene tungana ndibaza yuko atawokwemera kuja kwirukira igihugu azi yuko nawe atwara umudari w'inzahabu atagaciro wabiha canke bamuha amadolari ari hagati y'amajana atanu n'igihumbi mu gihe mu bindi bihugu biteye imbere usanga umudari w'inzahabu ugugwa amafaranga ashika n'ibihumbi ijana by'amadolari cyangwa ibihumbi mirongo itandatu na bitanu ndibaza yuko aho naho gusubira muri afurika turaba ingene eh, abajejwe inkino bategura izo nkino n'abanonotsi babyo uretse atletisme ku karere ka afurika tuze nko mu mupira w'amaguru mubona ibintu byifashe gute tasisi uribaza ko byarasubiye inyuma ku byerekeye kera abakiri bato ko nibo baserukira cyane cyane ibihugu bija gupina mu nkino mpuzamakungu olympique mu mupira w'amaguru Eh, munsi ya- y'imyaka mirongo irindwi n'itatu kamerune Eh, yatwaye umudari w'inzahabu harimo ba eto n'abandi icyo novuga ni uko nigeria nawe yatwaye umudari wa bronze aho sydney muri ariko ikintu tubona muri cyane cyane nko mu mupira w'amagu- w'amaguru ni uko abo bakinnyi u- benshi udashobora kubaronka baba bari mu ma- mu migwi eh, yo hanze Derek yabivuze ariko ikibazo gikomeye cyane cyane muri afurika yariko arabivuga ati ni agahembo gato n'ibiki jewe sinshyigikiye kuri ibyo kuko kugira umaze gushikira umudari uri kure umaze gushikira eh, nivo y'ukuronka umudari uba uriko urafashwa n'amasosiyete na- yawe uba ufashwa n'abamanajeri uba uriko uraronka imidari uba ufise uburyo uba ufise amahera ikibazo gihari ni abo bakiza abo bakiri bato ubwo rwaruka ushobora gufasha ariko abo bamaze kugera kure eh, baba bafise ibintu bakinira baba bafise amakure bakinira baba bafise abamanajeri baba baratunze ushobora gutwara umudari w'inzahabu udafite amahera ibyo ni ibintu bikomeye ni ukuvuga igihugu cyawe kiba cyaragufashije kikagushikana ahantu hama ugatwara imidari nko muri atletisme y'ama grand prix uba ufise ikibazo rero kiba kihari ni ingene icyo gihugu cyokora n'abamanajeri bawe kuko eh, abo bakinnyi bamaze kuza uburaya uca ubona yuko eh, ibihugu ni nka kujya kwa football umu- muri kamerune biragora icyo bita kugera umukinnyi wo hanze akina muri chelsea akina nka ba eto cyangwa n'abandi birabagoye birabagora no kubazana nicyo gihe no muri atletisme nicyo nicyo kimwe muri atletisme usanga hariho abantu babiri abo bantu babiri n'abazungu muri kenya nibo baraba ibyo kwiruka mu mabarabara nibo baraba n'ibyo kwiruka eh, mu kibuga hagati abo bantu rero ugasanga biragora gukorana ko bakorana na federasiyo hanyuma rero ibya- ibya jezo olympique nabyo umva jezo olympique ni amafederasiyo ategerezwa gukora komite nasiyonale yo igira organisation ni ukuvuga rero igikomeye cyane cyane ni ubwo buhinga boshyira nk'ayo masantere nk'ibyo eric ariko aravuga hariyo abantu baza bakimenyereza muri kenya ariko cyangwa mu- mu- urabona nk'ubuganda ibyo bagize ubuganda ubu ni ubwa kabiri muri classement eh, naho afurika y'epfo yaronse imidari myinshi ariko ni ukuvuga rero n'ubwo buhinga boraba abanyafurika bakiga nicyo gituma icyo kigo nicyo tugira turabereka tukabaha ibiharuro tukabereka eh, inzira bashobora guca kugira barondere abo batekinisiye bakomeye baraba ingene nabo bogira ibintu bikomeye abantreneri abakoci bakomeye mu bihugu byabo kugira ba- bashobore gukorana n'abo bakoci bo hanze umukoci wo hanze aragutwara umukinnyi ntimusubira kuvugana I- icyo ni ikibazo gikomeye ariko ah, mu bindi bihugu nk'ibyo bya eh, ethiopia cyangwa ugafata kera by'abarabu wasanga nka directeur technique w'icyo gihugu akorana n'abo babo hanze hanyuma akagira icyo aguze ndaguhe nk'akarorero nka kipchoge mwarabonye ko kipchoge hariho kompetisiyo atagize akitegurira inkino aravuga ati jewe nkeneye umudari w'inzahabu acaye amahiganwa mwamwe akitegura ariko ibyo rero erike yavuze hariho abandi bavuga ati "Ah, nda- nteje aya mahiganwa hagira gute sinzoronka amahera icyo ni ikibazo icyo ni ikibazo nka football urabona ko brezil ishaka kuronka umudari yarazanye abakinnyi Yazanye abakinyi bakomeye.
ubufaransa ntibubishaka Steve Derrick uhavuga iki wewe nawe kuri ico kibazo kuri icyo kijyanye n'umupira w'amaguru ndibaza yuko urabye izi nkino za jesu olympique ni inkino mu myaka yahera ibihugu byinshi bitashyiramo ingufu nyinshi cyangwa uburyo bwinshi kugira ngo utware imidari eh, mu bijyanye n'umupira w'amaguru Eh, ibyo rero wasanga afurika igiye iboneraho akanya ahubwo ko kugerageza kurwana no gutegura imigwi neza kugira batware umudari ariko umuntu arabye ubunye biraboneka yuko byahindutse atari eh, cote d'ivoire na misiri zashoboye gushika mu gice ca cardo finale ndibaza yuko mu bigeme hoho zambia yatanguye itsinzwe ibitsindo cumi ibintu byari bitangaje binababaje cyane ariko rero ndibaza yuko ibijyanye no gutegura hose nibyo bituma urukino ruzime kuko nk'ubu unye namye ndabiraba mu gihugu ca kenya ni igihugu caje ku mwanya wa mbere mu bihugu byo muri afurika mu gutwara imidari ariko bavuze ati twebwe ahubwo iyo midari ni mike ni mike cyane kuko twari twajyanye abanonotsi benshi no mu nkino nyinshi kandi twari twizeye imidari ariko ntitwayirose ku bw'ibyo rero izindi nkino zibanze zije ku ruhande dutegure twongere gutegura cyane atletisme ibyo rero nko mu bihugu tuvamwo gica kiba ikibazo gikomeye nko mu burundi nko mu rwanda uravye abagiye ukaraba ingene bari biteguye ukibaza ati ese inkino nka jeux olympique ni izo gutegura mu kwezi kumwe ni izo gutegura mu mezi atatu canke atandatu mu gihe ibindi bihugu bifata imyaka itatu ine biriko bitegura jeux olympique je ndibaza yuko uyu ari wo mwanya mwiza wo kuraba ibitagenda nivyo tumaze igihe dusemererana cyane cyane ku gihugu c'uburundi mu bisanzwe ibi by'uburyo narimbuze si uburyo ahanini bubuze cyangwa bukwiye gushyirwa imbere ahubwo ni ugushira integuro nziza no gukundisha inkino abo banonotsi jewe nk'akarorero k'iwanje ndazi yuko ndi kumwe n'uwunkurira muri uwo mwuga wo kumenyesha amakuru y'inkino tarisise harerimana je niwe muntu yankundishije inkino za atletisme kuva ngitangura kumumenyesha amakuru kuko niwe mumenyesha amakuru wenyene yashobora kukubwira statistique z'abatlete bose amarokoro bafise nationale n'ibindi bijyanye navyo ivyo nanjye byanteye kubikunda ariko ubu unye ndababwije ukuri yuko bibabaje no muri federasiyo urashobora kubaza abatlete ama performance zabo koro zabo ntazobakubwira kuko atazobazi atavyegeranyo bafata ngo bamenye ivyo bakwiye gukora kugira bategure neza amakompetisiyo azokurikira ngarutse kuri ivyo kandi vyo gutegura jefise akarorero kabi kandi kambabaje nibaze yuko aho nzoboronkera akaryo kose nzokagaragaza je narahuye n'abatlete b'abarundi baba mu gihugu c'ubutaliyani ubuzima babayemwo burababaje ingene bagiye bagiye bakomeye cyane au niveau national au niveau ya afurika ariko wumva ingene bagiye kandi ugasanga abo bagiye guteza imbere urwo rukino rwa atletisme nibo babifite uruhara mu kubarungika rero ndibaza yuko hakwiye afurika benshi turazi yuko bakunda izo nkino bazizi ariko abo rero benshi ntibashaka kuvuga ntibashaka kurondera uburyo bwo gufasha abo batlete n'iyo migwi kugira bitegure neza ayo mahiganwa ivyo rero nibaza yuko ivyo bidahindutse ni ukuri afurika irashobora kugenda akagire mu bijyanye n'izo nkino na cyane cyane n'izo twari dufisemwo amahirwe menshi yo gutahukana imidari je nabonye muri kenya muri kenya ubu nta byo kuhamagarira abantu ngo ngo muje muri kompetisiyo nke muje mu ihiganwa usanga eldoreti saa kumi y'igitondo saa kumi n'imwe amabarabara yuzuye abantu bariko bariruka benshi ata n'ibirato bambaye kuko bari bariko bategura kazoza kabo muri urwo rukino si umumenyereza si federasiyo itegerezwa kubanza kuza kubwira umu atlete ati itegure witegurire ihiganwa bama bariko barategura ibihe byose no muri etiyopiya ni uko nyene ku bw'ivyo rero ndibaza yuko ivyo umupira w'amaguru nivyo biraboneka yuko biriko biragenda rwose atletisme iri mu nzira kuko urabona yuko n'abatlete bakomeye ubu barose amahirwe birukira ibindi bihugu kuko za barlene za katare ibihugu bizwi yuko bitanga amafaranga menshi mu gihe umuatlete cyangwa umukinyi aba ashoboye baza yuko afurika dukwiye kwiga tafsisi areba imana ku icyo kibazo ariko aravuga ku buryo bwo gutegura abatlete hari igikorwa gifata igihe umuntu adashobora gutegura umuatlete mu mwanya mutoya ku byerekana akarere kacu uribaza ko hariho abatlete bafise uburyo bafise impano mugabo bakeneye ubwo buryo bakeneye ko hashyirwaho uburyo buhagije bwo kubategura kugira ngo bashobore guhiganwa n'ibihugu bikomakomeye tuzi nka mu karere ko mu buseko bwa afurika nka etiyopiya na kenya babishyizemo ingufu cyane kuva kera ni ukuvuga yuko ibintu byose bifise uburyo bitegurwa n'ibyo derike ariko aravuga ikintu gusa twavuga ni uko abo bose babigeze ubuja hamwe bakaraba aho bageze bakaraba aho bari barashitse bakaraba n'igituma abandi babasize n'ibyo bafise kuko ufashe uburundi ugafata u rwanda nicyo kimwe na etiyopiya nicyo kimwe n'ibyo bita refuti vali hariho ahantu ushobora kwimenyereza umwanya wose ushaka nicyo gituma abazungu bava iyo bari bakaza mbere n'abayapani ibyo berika ariko aravuga benshi baraza bakaja muri za kenya bashobora kuja no muri za uganda ni nk'uko baza kugira turizmu ni ahantu rero ku byerekeye isi ingene imeze umwuka ingene umeze eh, ingene abantu bateye imisozi miremire dufise mu burundi mu rwanda muri ako karere muri za somali n'ahandi eh, birerekana yuko kandi nka atletisme ari uburyo buke ushira mu gice kimwe n'izindi nkino ushobora gushira mu bakinnyi hanyuma ugatera imbere tuvuga ikibuze cyane cyane eh, habuze uburyo habuze ugushaka hama hakabuza n'ubuhinga ibyo rero burabye n'abandi babigenjeje twebwe icyo dukora ni ukuvuga turabaha ibiharuro tukabaha bagaheza bakarondera ababijejwe b'abahinga b'abakoca b'abantu bigisha administration bashobora kwigisha tekinike bagaheza bakagira ibyo bigo cyane cyane bakajya mu rwaruka bakajya mu mashuri ubwo ariko aravuga ibintu bya kenya kera mbere bagitangura batangurira mu mashuri ugasanga na polisi ifite polisi mu gisoda bafite amahiganwa ibyo byose bakabitunganya hama bakagira n'amahiganwa menshi yo hanze ikintu kibabaje n'icyo kitubabaje muri afurika yose ni uko usanga abakinnyi bagiye hanze amafederasiyo yabo asa n'uko atabakurikirana mbere n'abakoca bo hanze bigisha abo bakinnyi bigaca bibanezereza kuko ntibagira n'ikibaraba cyangwa bakababwira ati umukinnyi uri kura mu naho reka ariko araronka amahera ariko amagara yiwe si meza ibyo rero ni ukuvuga umukinnyi yavuye mu gihugu agaca guhiganwa mu kindi gihugu aba avuye muri kurebe y'igihugu cyangwa avuye muri federasiyo y'igihugu icyo gihugu gitegerezo kumukurikirana bagakorana n'abo bakoca bo hanze nicyo gituma ibigirwa muri football bya fifa n'ahandi nicyo kimwe no muri ibyo bita siporo de haut niveau ni ukugira rero ugakomeza ikigo cyawe cya federasiyo tekinike ukayikomeza umudiregiteri tekinike akaba ari umuntu yubashwe ni ukuvuga abadiregiteri tekinike b'iwacu ntibubahwa n'abo hanze kandi aribo babarungikira abakinnyi ibyo ni ibintu bitabaho ni ukuvuga rero aho ni hari ikibazo nicyo gituma n'uyo muntu yagiye hanze federasiyo yiwe udashobora kumufasha mu bintu bindi ugasanga bibereye muri iyo club ugasanga ariko aragira amahiganwa ye ntuzi n'ingene yagiye federasiyo yiwe isanga kenshi amafederasiyo muri afurika ntabazi n'ingene uwo muatete yagiye naho baba baramwandikiye ugasanga baramwandikiye yagiye kuri iyo club umuatete nawe yashika hariya umunonotsi ndiko ndavuga atletisme ariko ndavuga n'ibindi bintu ugasanga nta muntu ashobora kumufasha mu buzima bwiwe kuko hari aho usanga n'iyo federasiyo y'icyo gihugu idashobora kumufasha kuba itabinzi ingene yashitse muri icyo gihugu rero ni ibintu bibabaje cyane radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku ngino mpuzamakungu olympique z'i tokiyo zarangiye ku munsi w'imana zari zimaze indwi zibiri ziba uh, abatumire ni tarasisi harerimana umuhinga mpanuzi wa jambo mu kigo centre africain des etudes olympique kigira ubushakashatsi ku vyerekeye olympique gifise icicari yawunde muri cameroon ari muri canada na steve derick ndizeye umumenyesha amakuru w'inkino yakurikiraniye hafi inkino mpuzamakungu olympique z'i tokiyo ari mu gihugu c'ubusuwede tugaruke kuri ivyo mwako muravuga vy'uburyo buba budahagije abatlete badakurikiranwa bari hanze witegereje Derek impano ubona mu karere kacu nko mu Burundi no mu Rwanda aho abanonotsi abatlete n'abanonotsi muri rusangi baronkejwe ubwo buryo boshobora guhiganwa bakagera no ku rwego nk'urwa Ethiopia na Kenya ni nkahehe ku bwanyu
cyane no kuvuga ingene ibintu bitunganywa na ryari babitunganya kuko nk'igihugu cy'u rwanda urabye kiriko kirashyiramo uburyo ariko urabe ubwo buryo babutanga ryari uzotegura jezi olympique hasigaye ukwezi kumwe hasigaye amezi abiri cyangwa amezi atatu aho no kuraba barafise abahinga kumbure babizi banabikunda rero nibaza yuko ibijyanye n'uburyo atari cyo kibazo ahubwo no kuraba no kuraba ryari ibintu babitegura ni bande bazotegurwa ni bande bazobategura kuko ikibazo kiri nasanze kiri muri ibyo bihugu byacu eski nk'abamenyereza baheruka amahugurwa ryari baheruka amaforomasiyo ryari icyo ni ikindi kibazo gikomeye eske turafise abanteneri do honivo bashobora uyu munsi kudutegurira umuatlete bakamujyana gushika mu nkino za jezi olympique agiye gutwara umudari w'inzahabu cyangwa w'ifeza icyo ni ikibazo gikomeye cyo nibaza yuko ikintu cya mbere ni uko siporo yojyamo abantu bayizi kandi bayumva abantu banayikunda kuko ubirabye benshi baragwanira bijya biba kibanza ariko wabasaba umusaruro w'iyo siporo baba batwara ni kikaba ikibazo je nibaza yuko hotangura kuba gukundisha na cyane cyane ugwaruka abakiri bato izo nkino hanyuma nibyo ntuzohamagara abana cyangwa ugwaruka ngo ruje kwiruka udafise icyo ruza gusubiza mu nda ubwo aho niho waca hakenera uburyo kuko bajya kwiruka bakeneye icyo basubiza mu nda ntawiruka ashonje kuko niyagenda akiruka agasonza ibyo ntazosubirayo nibaza yuko hoba politike y'iterambere rya siporo nayo iby'uburyo ndibaza yuko icyo ni ikindi kibazo ariko ni uburyo bukeya bukenewe ariko ni byiza yuko ibintu bibanza gutunganywa neza kugira turonka atlete dushobora kujya mu mahiganwa bagiye kurondera imidari hanyuma bakamenya kandi n'inkino dufisanwo ayo mahirwe yo kurungika yo guserukana mu mahiganwa mpuzamakungu bakaronka imidari ntibaze barafata siporo izo arizo zose ngo bagende bagende nk'abagiye gutembera gusa nibyo hari ikivugo kivuga yuko esansiyeri do paritisipe ariko icyo kivugo ndibaza yuko kitabereye ku gihugu gitunganijwe neza ahubwo no kurungika abantu baba bagiye kurondera imidari abandi nabo bakabanza bakabategura neza kugira nabo bazoje mu mahiganwa biteguye neza kandi bagiye kurondera imidari Tarsis igihugu uh, nka Uganda kiriko kiragira intambwe ziboneka kuba caronse imidari ine muri rusange n'imidari ibiri y'inzahabu muri iyo midari ine niki Uganda iri kikora nk'akarere kacu kofatira kwa karorero ko mu bihe by'imbere yaho nta bantu benshi kuva kera ifise nk'umwe canke babiri ariko niki yo yahinduye kugira ngo itegure abo banonosi nk'uko twari ko turabivuga ku buryo iri kiragira izo ntambwe jewe ibyo ndezwe si ukumenya ingene ibintu biriko birategurwa ariko nibaza ko ari umugambi watanguye kuva kera kuri uganda ikindi nagomba kumenyesha abariko baratwumviriza ni uko olympique n'izindi bintu ubu muri afurika ibihugu mirongo ibiri n'umunani gusa bimaze gutwara umudari iyo abantu bagiye muri olympique si ukuvuga ko bashobora kwibaza ko bashobora gutora umudari ariko ikenewe muri olympique ni ukuronka umwanya mwiza cyane cyane ku bihugu byose byo muri afurika ukagenda ugashika hama ukarushiriza aho wari ugeze icyo ni cyo ndagomba gusubiramo ikindi kandi olympique gutegura imikino ya olympique ni ukuvuga haba harabaye iyindi mikino agushikana muri olympique haba harabaye ibyo muri afurika shampiyona d'afrique shampiyona du monde ibiki n'ibiki ugasanga muri iyo myaka ine abo bantu baciye muri ayo mahiganwa yose niho baheza bagashika muri izo nkino za olympique ni ukuvuga rero olympique zitegurwa imyaka ine ariko ubikishije muri ayo makino ni planning ni planning baragize mu buganda rero bafashe cyane cyane abakrete benshi ugasanga bagiye hariya hafi ya ya kenya rift valley hava abakenya baronka imidari myinshi bagira rero iyo nteguro cyane cyane muri izo nkino za atletisme barabategura ni umugambi wateguwe ubu ni imyaka ishika nko ku munani bategura uwo mugambi ibyo nabikurikiranye ndabizi nicyo gituma abo bakinnyi n'abo bahaterete usanga ni nk'uko bo bari nk'abakenya bari hamwe ugasanga rero ubu bariko baratwara imyanya y'abakenya ni ibyo rero biriko biraba n'ahandi urabona abasomali bashitse muri ibi bihugu nabo bariko barabategura baca bashyira kuri kuri izo metero nicyo gituma nibyo twari ko turavuga na derike ni ukuvuga ko ibihugu bitarikanuye izo metero zose zizotujana cokorwa n'igiki cokorwa ni ukugira yuko abatwara komite nationale olympique n'amafederasiyo n'abatlete boja hamwe komite nationale olympique irategura inkino ariko siyo iha performance abakinnyi byose bigigwa n'amafederasiyo izo federasiyo rero zishobora kugira planning zikavuga ati ok nzatangurira kuri regional competition kuvuga region hama afurika hanyuma inkino zo muri afurika shampiyona du monde ushoboye kuronka abakinnyi baza muri shampiyona du monde no kuvuga baba bashobora kuja no muri mu nkino zo ku isi yose olympique ibyo rero numva n'umugambi utegura ki mu myaka ine nk'ubu yaba u rwanda rwaba ari uburundi ubu si noraba paris noraba los angeles nkaba ndiko ndategura bazoja melbourne ni ukuvuga abana bato nibo dutegurira nibyo biba ngaho muri leta zunze ubumwe za amerika nta muntu aza nk'icyaduka atangura mu bato mu bakade biki ugasanga arazwi ibyo rero ni umugambi utegurwa ufata imyaka myinshi utanguye kugwaruka ariko ikibuze cyane cyane muri afurika nibyo bita administration siporo yarabaye ni manajimenti nk'ubu hari ibintu udashobora kuvuga tudashobora kujyamo kuko bigoye ni bake abaperezida b'amafederasiyo bo muri afurika mbere na confederation africaine bazi ibyo bita marketing ubu isayatu ariko arahanwa twese twari tuyizi twari tuzi yuko hari ibintu byabaye nabi muri marketing ni ukuvuga usanga hari ibintu utazi ubwo buhinga bwa marketing babwige administration bayige tekinike bayige bagire ibigo bikomeye muri afurika ibintu rero bizoca bigenda neza steve derrick tugarutse ku bihugu by'ibihangange byama biza mu bibanza vya mbere mu nkino mpuzamakungu olympic birazwi amerika ubushinwa uburusiya ariko amerika ku ruhande rw'abagabo n'aho baronse muri rusange iyo midari myinshi ku ruhande rw'abagabo mu bijanye na atletisme track and field ntibavyifashemwo neza nikiye kitagenze neza ku burusiya naho bwarasubiye inyuma vyoba vyavuye kuri vya bihano baronka kubera leta yagirizwe ko yafashije abanonotsi gufata ibintu vyongereza inguvu igihugu namafatira ko akarorero cyane igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika urabye siporo yabo ingene itera imbere n'aho bayitangurira ni hehe ni muri ya mashuri n'ibyo tarisise yari yavuze batangure muri rujya rwaruka bajya bari mu mashuri hanyuma baduge uko baduga uko wevura iwawe uko ugira performance meza niko uja no ku rwego rwo hejuru nibyo urabye amerika mu nkino zo kunonora imitsi nibyo twibuke yuko ari abantu abanonotsi hari abanonotsi babiri basivye hariho gatlin hakaba na colman ari sispandi kubera hari ibipimo vyerekanye yuko yafatiwe igihano yo kutitaba jeux olympique abo rero ndibaza yuko iyo bagenda ndibaza yuko twari kuharura ko kubaharura ko n'imiburi buri umudari w'inzaha muri izo nkino za jeux olympique abo rero ntibagiye hanyuma ikindi naco novuga kuri ivyo bihugu bikomakomeye uravye ubushinwa niko bwama imyaka yose bobo ni umuco wabo kuja mu mahiganwa bagiye kandi nabo nyene uravye ingene batangura kwitegura nta buryo bahabwa ariko no kubakundisha izo nkino abakagera bagiye gutwara imidari uburusiya bwobwo nivyo urabona uburusiya ntibwitavye nk'igihugu ariko uravye abatlete benshi bari baritavye abatlete bakeka ku majana atatu bitavye izo nkino baserukira komite national olympique y'uburusiya ndibaza yuko atawovuga yuko igihugu kitaserukiwe cyangwa itaserukiwe neza ariko ndibaza yuko iyo hataba bijya bihano ndibaza yuko uburusiya bwatwari gushobora kubusanga mu bihugu bitatu vya mbere ariko ubu rero urabona ko bwigiwe nyuma gatoya atari kure kandi urabona ko banatahukanye n'imidari ikenewe hanyuma ikindi gihugu naco kiriko kiraza cyane igihugu c'ubufaransa igihugu naco nyene cyaserukiwe cyane jewe naratangaye nko mu kubona ubufaransa nk'ubu bwa mbere mu nkino nka jido jido isanzwe yamuka mu buyapani inkino za taekwondo abakobwa bafise amamuko muri afurika ugasanga nibo bariko baratwara imidari baserukiye ubufaransa ariko ibyo byose ntibaza nuko ni kwa gutegura ibintu ya management y'izo nkino y'izo sport hanyuma kandi no gukundisha kuko no gukundisha inkino abatlete ndibaza yuko arico kibuze ku mugabane wa afurika ngubu birababaje twanye tuvuga iby'uburyo mu bihugu byacu abanonotsi bariko barira kuri twas ku madolari amajana atatu mu gihe kongo yajanye abatlete barenga mirongo ibiri batarose n'umudari n'umwe bobo babahaye agaciro kabute k'ibihumbi bitanu by'amadolari ariko bagumutse barakanga nibyo ni ibintu bibabaje cyane ni byiza yuko dukundisha abatlete bacu izo nkino ntitubakundishe na cyane cyane amafaranga naho nayo nyine aba akenewe ariko kumba nk'igihugu nka kongo gikomeye cyane ariko kikabura n'umudari n'umwe ariko ugasanga n'ubushira urukabute abakinyi baronse n'induru hanyuma ntawuyobewe nako tutabivuze cyane francine niyo saba kuva imbere ya jeux olympique yari intambara hagati ya na komite national olympique ivyo navyo nyene ndibaza yuko bishobora kugabanya performance z'umunonotsi aba yitavye inkino nk'izo zikomeye kuko inkino nk'izo si mu maguru gusa si amagara gusa no mu mutwe harajamo ivyo ndibaza yuko navyo nyene ari vyiza yuko bikwiye guhinduka kugira natwe tuzoze muri ivyo bihugu bikomakomeye tarcisi derrick aravuze ivy'ubutegura gutegura abanonotsi abaserukira ibihugu muri izo nkino eh, mpuzamakungu nka olympic ko atari ukubategura gusa mu mubiri ari n'abategura mu mutwe ico cyarabaye ikibazo no mu bava mu bihugu bikomakomeye nka leta zunze ubumwe za amerika twibuke ivyashikiye simone biles abantu bari biteze ko yari gutahukana imidari itari mike na cyane cyane imidari y'inzahabu akaba yaragize ibibazo ibibazo byo mu mutwe ico kibazo kiratanguye gukomera si no mu nkino mpuzamakungu olympique gusa mu nkino muri rusangi vyarashitse no mu zindi nkino uretse n'inkino olympique nko muri tennis ku bi- ku bijanye na naomi osaka abantu baratanguye kubona ko ico kibazo ari ikibazo kititaweho cane bikomeye ku ku banonotsi ku basportif mu madisipline atandukanye ico kibazo mubona ababijejwe bazogihagurukira bakagifata nk'ikibazo gikomeye ku banonotsi abanonotsi tubabona bari ngaho tukibaza ko ari abantu b'ibitangaza ariko bafise ibibazo mu mutwe nka- nk'ivy'abantu bose ico kibazo mukibona gute nibyo twari ko turavuga je sinshaka gusubiramo ingene bategura abakinyi canke kubabwira ikintu dukwiye kumenya babara by'abamenyesha amakuru cyangwa ari iki iyo tuvuze olympique cyangwa tukavuza gutegura ah, abakinyi biba- cyane cyane n'ubushakashatsi biraba birafise abantu babiraba b'abatekinishe ikibabaje jewe ni uko mm, usanga umukinyi bamusamaza cyangwa nawe nyine atabizi akisamaza cyangwa ugasanga abakinyi bo muri afurika mbere no muri ngaho muri amerika byarabaye ugasanga ntibazi amategeko Eh, burya nta kintu cyiza mu nkino kuko umukinnyi yaba ari umuatlete afite amategeko yiwe yaba ari umukoci afite amategeko yiwe yaba ari komite national olympic na federation afite amategeko yiwe nta kuntu rero byumvikana iyo umukinnyi usanga afise ibimukoroze nk'ubu nka simone bazi turazi byamushikiye ni byinshi byamushikiye ariko yarubahutse aravuga ati jewe mfise ikintu kimbabaje ndafise akagwara mfise sinshobora kubandana wumva yarubahutse arabivuga Ah, mu gihe abandi bashobora kubinyegeza ntibavuge ingorane bafise ariko bakayita ku mukoci ni ukuvuga rero iryo ni itegeko rikomeye cyane umukinnyi uramutegura kudavuga abamenyesha amakuru abakinnyi bose bo muri amerika bafite ibyo bita umuhatashe de presi ntashobora kuvuga ikintu utabanje kumucako ndaheza nkamutegura nkamubwira ibyo ashobora kuvuga Ah, birababaje kubona yuko umukinnyi ashobora kuja en conflit n'umugwi wiwe na federation cyangwa na komite national olympique aho ikintu kibabaje ntibibaho ni ukuhanura rero ni kwa muri ko tuba turahanura tukavuga niyo preparation biri muri gutegura gutegura umukinnyi umuprepara uramuprepara mentalement ukamuprepara n'ingene at- ashobora gusamazwa n'ibintu cyane cyane amarezo sosiyo biri birababaje ikintu rero cyashika gikunda gushika n'ubu nari kumwe na mvuga nabo muri kameruni n'abandi n'amakomite national olympique benshi n'abamenyeshamakuru baba bazi ntibaheza komite national olympique zabo cyangwa amafederasiyo ngo babwire ingene shampiyona du monde nba ingene ikoresha bayigira gute hama ugasanga twebwe twebwe abamenyeshamakuru turashobora kugira amakosa kuko batigeze badusigurira ingene bimeze kinyi nawe yari umukinnyi wa football n'ibindi ugasanga ashoboye kuvuga avuze ibintu bitajyanye n'ibyo yari kuvuga amakosa arahari ibyo rero nibyo ni ubundi buhinga Ah, uyo muri maroke yatsinze izo metero ibihumbi bitatu simba ni ukuvuga umukoci we yarambwiye ati kuva u- ukwezi kose tu- tugiye muri games ntuzosubira gukora kuri telefoni muri kurangira communication ubwo ni ubundi buhinga yari yiteguye aratsinda abakinnyi Eh, icyo rero ntugomba kuvuga ni uko hari gutegura abakinnyi ubu hariho nk'ibindi ba- basigaye bakoresha umukinnyi ariko aritegura byarakozwe ngaho muri amerika no mu bwongereza noneho bagaca bamurungikira mesaje bakamubwira ati umufiyanse wiwe yagize isanganya cyangwa yagize ibiki ubwo nyine bigaca byanga urumva rero ni- ni ibintu byinshi ubwo buhinga rero muri afurika abakoca bo muri afurika cyane cyane mbere niyo bageze hariya usanga bigorana gutwara abakoca abamenyereza bahora babamenyereza uburaya no muri leta zunze ubumwe za amerika cyangwa n'ahandi Eh, kuko amategeko ntabi- ntabi- ntabirekuriwe basanga bafise abantu bake bashobora kubaherekeza n'uyo mukoci ashobora guherekeza uyo mu- uyo mukinnyi ategereza gushikayo akirihira ibiki ni ibisanzwe kuko baba bafite amahera Eh, ikintu rero gikenewe ni ukutegura neza ubuhinga bwa none gutegura abakinnyi ni preparation mentale nk'ibyo byasi- byashyikiye simon bay ni gutegura umukinnyi kumuteka imusamaza cyane cyane ibyo by'ama social media nk'uko mubivuga kuba afise wacako imbere y'uko ashikiriza amajambo akabaza ati novuga iki hari ibintu byashikiye simon tutashimye harimo byerekeye umukoci cyangwa uwamuvura n'ibindi ibyo byose biraheza bikagira ubuzima bubi mu gutegura abo bakinnyi ubu rero ibintu bya kominikasiyo birakaze cyane mu gutegura abakinnyi nibyo nagomba gushikaka inkino mpuzamakungu olympique zikurikira zizobera ipari mu bufaransa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane si kure cyane ni mu myaka itatu steve derick ni ikihe ubona akarere ka afurika n'akarere kacu gukora mu kwitegurira izo nkino zo mu myaka itatu z'ipari mu bufaransa aho bogerageza gukosora ibitagenze neza afurika ikabyifatamo neza kurushiriza n'akarere kacu byinshi twari twabivuze nivyo byo guhindura ingene bategura n'abanonotsi n'amaekipe aja guserukira igihugu imyaka itatu si myinshi si myinshi ku muntu ku gihugu canke kuri federasiyo ifise objectif canke ifise intumbero yo kurondera imidari nibaza yuko batorindira ejo canke batorindira mu mwaka uza nibatangura ubuuyi hari byinshi bitagenze neza hari byinshi bitakozwe uko vyari bikwiye kumera hari abanonotsi nko ku ruhande rw'uburundi hari benshi bashobora kugenda ariko no kugira ngo hari ababuze amaviza muri jido muri za za taekwondo n'ahandi ivyo rero ndibaza yuko ivyo navyo bakwiye kuvyiga nivyo mu bindi bihugu harageraho mbere banarondera n'umutima naja canke umuntu ajejwe gutegura ibintu n'ingendo n'iki ari ku ruhande rwa federasiyo canke rwa seno nibaza yuko no mu burundi canke muri birya bihugu vyacu navyo nyene vyokwigwa no muri za kenya umutima naja arahari aho perezida wa seno canke umuperezida wa federasiyo atacoja kumubaza ku bijyanye n'itegurwa ry'ingendo cyangwa izindi nkino zo kurondera amaminima ariko iwacu nibaza yuko bibabaje cyane kubona gushika mu kwa gatanu tutari tuzi abaterete bazoserukira igihugu ikirenze n'ibyo nk'ubu himirije inkino z'abamugaye inkino za je paralempike ariko urabona ko nk'ubu ku bihugu byacu ntawuzi nimba mu bihugu byacu bizoserukirwa kuko ntibatanga amakuru ku gihe ibyo nabyo ni ikindi kibazo gikomeye cyane nibaza yuko amafederasiyo cyangwa amakomite nationale yacu kuko ajewe kiri mu Burundi ndazi yuko Tarsise Harerimana nkuko asanzwe ari umumenyesha makuru yaradufasha cyane kuronka amakuru ku gihe kandi yaratwishyura igihe cyose tumuronde ariko ubu unye ni ikibazo gikomeye urabona yuko na site cyangwa social media ya Comité National Olympique amakuru adatangwa ico naco nyene nibaza yuko kiri mu byohinduka imbere yuko inkino za jeux olympique z'i Paris zitangura hanyuma ibindi navyo batangure bategure kare hanyuma ndizera yuko bazogenda dushobora kwizera uwundi mudari muri make mu munota nk'umwe Tarsis hari akajambo ka nyuma uvuga ico utashoboye gushimikirako ku bijanye n'ivyo twavuze byose tuvuze ivyo vya Paris novuga yuko Paris ubu iminsi mike isigaye botegura bonyene bafise izo nivo n'abandi bake ariko ico nshimikiye ko ni Los Angeles kuvuga mu myaka itandatu ibyo bihugu ari u rwanda n'uburundi bashobora gushyika ku kintu simuvuga ko bazoronka umudari w'inzahabu ariko bakaronka imyanya myiza cyane murakoze cyane yari tasisi harerimana muhinga mpanuzwa jambo w'ikigo centre africain des etudes olympique kigira ubushakashatsi ku byerekeye olympique ifise icicaro yawunde muri cameroon ari muri canada na steve derrick ndizeye umumenyeshamakuru w'inkino yakurikiraniye hafi inkino mpuzamakungu olympique z'i tokiyo ari mu gihugu c'ubusuweda twako tuvuga rero kuri izo nkino z'i tokiyo olympique zarangiye ku munsi w'imana urangiye ndabashimiye mwese batumire murakoze murakoze na derick
usikilize sauti ya Amerika, taarifa ya habari ya ukweli.
Ielewe, ielewe.
Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo.
Dusangire ijambo yahuje benshi benshi muri sanga yakonse byinshi byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara